radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri leta zunze ubumwe za amerika visi perezida kamara harisi yemeye ko yatsinzwe mu matora kandi avuga ko yiteguye ko habaho ihererekanya ry'ubutegetsi risesuye aya makuru yose aribanda ku itorwa rya perezida donald trump ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida watorewe kuyobora leta zunze ubumwe za amerika donald trump aritegura gushyiraho abayobozi bakuru bazamufasha nyuma y'aho visi perezida kamara harisi yemeye ko yatsinzwe mu matora kandi akavuga ko yiteguye ko habaho ihererekanya ry'ubutegetsi risesuye kamara harisi yibukije abamushyigikiye ku ibyavuye mu matora atari ko yabyifuzaga ariko ko urugamba rukomeza joffre mutagoma visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris wari umukandida w'abademokarate mu matora ahumuje muri amerika yari amaze amezi atatu abwira abanyamerika imigabo n'imigambi bafitiye baramutse bamutoye kuba umukuru w'igihugu mu myaka ine iri imbere muri icyo gihe cyose yari afite icyizere ko amahame ye ibyo yemera n'ibyo yifuza kugeza kuri amerika aramutse atowe bihagije kumuhesha icyizere cy'abatora ngo bamuhundagazeho amajwi icyo gihe cyose cyashojwe n'ijoro ry'itora ryo kuwa gatanu z'uku kwezi we n'abamushyigikiye barinze bagera ku munota wa nyuma bagikomanga umuryango ku wundi bakangurira abaturage gutora ibyakurikiyeho si byo yari ategereje kuko byarangiye donald trump baheganwaga amurushije amajwi ijambo ryo kwemera ibyavuye mu matora kamala harris yahisemo kurivugira kuri kaminuza ya howard aho yasoreje amasomo ya kaminuza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu hari hateraniye abiganjemo urubyiruko
uyu munsi umutima wanjye uruzuye wuzuye ishimwe kubera icyizere mwangiriye wuzuye urukundo rw'igihugu cyacu kandi wuzuye ukwiyemeza ibyavuye muri aya matora si byo twashakaga si byo twaharaniye si byo twatoreye ariko mu nyumve mu nyumve nimvuga ngo urumuri rw'isezerano rya amerika ruzahora rwaka
yakomeje agira ati ruzahora rwaka igihe cyose tutazarambirwa kandi tuzakomeza kubiharanira tugomba kwemera ibyavuye mu matora uyu munsi navuganye n'uwatorewe kuzaba perezida ndamukeza kandi namubwiye ko tuzamufasha we nabo bazakorana mu byerekeye guhererekanya ububasha kandi ko tuzahererekanya ububasha mu mahoro kamala harris yavuze ko yahisemo gushimangira ko mu ihame rya demokarasi ya amerika utsinzwe amatora agomba kwemera ibyavuyemo ati uku niko konyine demokarasi itandukana n'igitugu kandi ushaka icyizere cya rubanda agomba kugiharanira ariko iki cyizere cya rubanda kamara yavugaga nticyashoboye kugaragara mu majwi ya rubanda yifuzaga trump watsinze amatora yahuye na byinshi bituma isura ye itagaragara neza muri rubanda inshuro ebyiri zose inteko ishinga amategeko ya amerika yatoye yemeza ko akurikiranwa inshuro enye zose yarezwe ibyaha nshinjabyaha ahamwa n'ibyaha bishingiye ku gitsina no gusebanya mu kwezi kwa gatanu yabaye perezida wa mbere wa amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa new york rwamuhamyaga ibyaha mirongo itatu na bine byo kuriganya inyandiko z'ubucuruzi agamije guhisha amafaranga yahunze umugore uzwi mu ifilimi z'imibonano mpuzabitsina inzira ya politike yasaga nk'irangiye ubwo yangaga kwemera ko yatsinzwe amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere igihe amatsinda y'abamushyigikiye yagabaga ibitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya amerika yitwikiriye ibihangayikishije abatora cyane cyane izamuka ry'ibiciro n'ibyo yavugaga adafitiye gihamya ko urugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri amerika kubera abimukira binjira hadakurikijwe amategeko byose bituma atsinda kamara harris mu buryo butunguranye abahanga mu bya politiki babonye yuko kuba Kamala Harris yahisemo kuvugira ubutumwa bwe kuri Universite ya Howard aho yize ahubwira abiganjemo urubyiruko bwari ubutumwa bukomeye haba kuri urwo rubyiruko cyangwa muri politiki ya Amerika The fight for our freedom will take hard work but like I always say we like hard work
urakoze Geoffrey Mutagoma nibyo koko intsinzi ya Donald Trump yongeye kumuhesha kwicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri inkuru nayo mugezwaho na Geoffrey Mutagoma abantu barurwa muri za miliyoni bagize uruhare muri aya matora biteguye kwakira ubutegetsi bufite icyerekezo gishobora guha akazi katoroshye inzego za demokarasi imbere muri amerika no hanze yayo Trump w'imyaka mirongo irindwi n'umunani asuye muri perezidansi ya Amerika nyuma y'intsinzi yabanjirijwe no kwiyamamaza yagiye avugamo amagambo akarishye yaba yaratumye ubumwe bw'abaturage imbere mu gihugu buhungabana intsinzi ye kandi ije ikurikira icyemezo cy'abademokarate cyabaye ku munota wa nyuma cyo gusimbuza Joe Biden wari umukandida w'iri shyaka rikemeza Kamala Harris mu kwezi kwa karindwi Donald Trump kandi atsinze amatora nyuma y'uko ubuzima bwe bugezwe amajanja inshuro ebyiri zose n'abashakaga kumwivugana Trump atsinze amatora mu gihe yahuye na byinshi bituma isura ye itagaragara neza muri rubanda mu kwezi kwa gatanu yabaye perezida wa mbere wa Amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa New York kumuhamya ibyaha mirongo itatu na bine inzira ya politiki yakemanzwe cyane mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere ubwo abari bamushyigikiye bigabizaga inteko ishinga amategeko ya Amerika mu bitero bigamije guhakana yuko atari yatsinzwe amatora hejuru y'ibyo byose akaba yaritwaje ibihangayikishije abanyamerika benshi cyane cyane ibijyanye n'ibiciro n'ibyo yavugaga ko urugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri Amerika nyamara atabifitiye ibihamya ariko byose akabigereka kubimukira hasigaye kureba icyo ubutegetsi bwa Trump wa kabiri buhishiye Amerika.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Ishyaka ry'abarepublikani rifite ubwiganze muri Sena mu nteko nshingamategeko, amajwi amaze kubarurwa arashyira imbere ishyaka ry'abarepublikani. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye na Leonce Hakizimana ukurikiranira hafi politiki ya Amerika, amubwira uko abona intsinzi ya Donald Trump.
abanyamerika abangaha mu karere ka chicago twese twarumiwe nk'uko abandi banyagihugu bose ba amerika bumiwe kuko ni ibintu bataziga n'abashigikiye trump nabo nyine byarabatangaje ntibari baziga yuko amatora batsinda kujya ibintu basa n'abakukumvye vyose amahita yose bataziga gutsinda barayatsinze donko ni intsinzi ikomeye cyane kuri trump kandi nibaza yuko ari ikintu kimeze nk'igica inguvu abademokrate kuko ntibazi ko batsindwa wihweje amakuru yariko aratangazwa imbere yaho n'ibinyamakuru bitandukanye eka n'abahinga bakurikirana cyane rwose ivyerekeye amatora bavuga ko abo bategetsi basa n'abanganya amajwi kubona ibinyamakuru eka n'abo bahinga bose barihenze mu bivuga kuri iki ivyo ni ibintu washaka bamwe bamwe baravyinuba kuko si ubwa mbere bihenze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho nyine bari bihenze urumva naho nyine bavuga ko Hillary azotsinda Trump mugabo murazi uko byagenze Trump yaciye atsinda mugabo nibaza ikintu gikuru nyamukuru nico baca ni ingene abantu bagiye kubandanya ubu baraba ingene politiki igenda muri amerika bagasubira kuraba neza yuko bagira amasondaje kuko nibaza ko uko baba bakora bakwiye guhindura ndibaza ko bazohindura kuko babonye yuko kumbe ivyo ibikoresho bakoresha bitakijanye n'ibihe vya none ku bwanyu mwihweje ivyo abanyamerika bagona ibintu abademokrate bagiye guhindura n'ibihe iyo umugambi utsinze ni ibintu bisanzwe kandi nibaza ko n'abademokrati bazobigira ni ukwicara bakiyumvira icyo baba barakoze nabi icyo bagiye gukosora hama bakacigira nibaza ko ariyo kintu gikuru wokora nuko batotacika inguvu ahubwo wokwicara akavuga ati mbega ibintu byacu politike twashyizeho niyo mbi cyangwa nuko twabisiguye nabi ibyo byose ni ibintu baza kwicara bakatoza bakaraba ikindi gira kabiri nacyo ni uko amerika ni igihugu gikomeye demokarasi irakomeye trump atsinze nibaza yuko politiki ya amerika muri rusange izoguma ibandanya ijya mu nzira yategereza kujamo hari ibintu byinshi azokora birumvikana yagiye aravuga ariko aritoza mugabo muri rusange amateka azojaho ndazi ko amategeko uzosanga abandanya ajya mu nzira n'ubundi igihugu cya amerika iyo cyatera kijya kiretse bimwe bimwe nk'ubu bumvikanye imigenderanire n'ibihugu byo hanze hari ibintu byinshi bizohinduka mugabo muri rusange nibaza yuko demokarasi izobandanya ko yategereza raporo ariko aratangazwa yerekana ko abanyamerika bari bashavuye bashavujwe n'ibintu byinshi abanyamerika barashaka ko ibintu bihinduka ku bwanyu ibintu mubona perezida donald trump akwiye gushikiriza mu minsi ijana yiwe ya mbere y'ubutegetsi ni nk'ibi abanyagihugu m- nka benshi bifuza ko trump yari kubarira abanyagihugu yuko agiye gushira hamwe aba- aba- agiye ku- gutwara abanyagihugu bose babamutoye cyangwa batamutoye mugabo turazi ko trump ibyo atari ko avuga mugabo nibaza yuko mu mezi yimirije azogerageza akaraba yuko ashiraho ibintu bituma a- anezereza abanyagihugu bamushyigikiye bamutoye
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwe mu bakuru b'ibihugu by'afurika bagaragarije perezida trump ko bishimiye intsinzi ye perezida w'u rwanda paul kagame yamwandikiye amubwira ko yiteguye gukorana nawe mu nyungu z'ibihugu byombi perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ati ndizera ko tuzongera ubutwererane hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburundi perezida samiya suruhu hasani wa tanzania nawe ati tuzakorera hamwe kugira ngo ubutwererane hagati ya tanzania na amerika bwiyongere perezida william ruto wa kenya yabwiye donald trump ko igihugu cye cyiteguye gukorana na amerika mu gushyira imbere ibibifitiye inyungu minisitiri w'intebe wa ethiopia abiy ahmed ali nawe arifuza kuzakorana neza na perezida donald trump mu myaka ine iri imbere bamwe mu banyarwanda batuye mu mujyi wa kigali nabo baravuga ko biteze byinshi ku butegetsi bwa donald trump bavuganye na eric bagira ubusa amazina yanjye nitwa Harerimana David amatora y'ejo y'umukuru w'igihugu cya Amerika ah, uko nayakiriye ngewe byaranshimishije kuba baratoye Trump nk'umu digital cyangwa se umuntu ukunda gukoresha ibintu biri digital Ah, impamvu nishimye ko batoye Trump arimo arinfluencinga mu gukoresha icyo bita cryptocurrency Ya, nicyo kintu nari niteze ku ntsinzi ye nyine ku- nk'uko yabivuze Ya, yavuze ko azafasha mu kwimfasazinga mu gukoresha cryptocurrencies kubazi bitcoin ariya makoini nyine akoreshwa ku ma exchange rero nicyo cyanshimishije kuba yaratowe ikindi ya, turimo turinjira mu isi y'ikoranabuhanga nk'abanyafurika natwe tugomba uh, kugendera muri uwo murongo nyine wo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga muri bibiri na makumyabiri na gatandatu bye- byaremejwe ko mu rwanda bizaba byemejwe gukoreshwa rero natwe tugomba kugera kuri ubwo bumenyi byarumvaga kamara ariwe ariwe waba perezida nyine kuko niwe usa nk'aho ashyigikiye abagore ushyigikiye imigirantsi ko baza muri amerika Um, nakiriye neza kuko bwa mbere na mbere ngiye nafaraga Trump ntabwo nashyigikiye Kamala Harris um, nabyishimiye kubera ko na manda yiyoboye hagati y'ibiro cumi na kane na bibiri na makumyabiri na rimwe nimba ntibeshye ubona ko Amerika yarahindutse ntabwo yongeye kwivanga cyane mu bibazo bya Afurika nk'abandi perezida babanje n'uwamukurikiye ntabwo ubona ko Trump yivanga cyane mu politiki ya Afurika cyane ugereranije n'abandi perezida bagiye bayobora Amerika so ngewe urumva ku ruhande rwanjye nicyo cya mbere nishimiye impungenge nagizeho gatoya ni ibijya bivuga ko Trump asa nk'ukandamiza abirabura ku buryo byatuma yenda nk'abantu bari ku- babona ama green card abajyanayo cyangwa abirabura berekeza muri kiriya gihugu agabanya umubare wabo niyo mpungenge nagira ndetse ko n'undi afite na gahunda yo kujya kubayo kuba yatsinze donald trump ni iby'ingenzi cyane kubera ko ubusanzwe nyine ni perezida ushaka kwihutisha ibintu by'iterambere hakakoreshwa mu mafaranga y'ikoranabuhanga n'ibindi nibyo njye muziho cyane ari gushyira imbere urumva rero icyo kintu naguma kugikomeza ak- nk'uko yabivuze akabiteza imbere urumva n'ibindi bihugu byinshi kuko iyo igihugu gikomeye gifite ikintu kiri kugenderaho n'ibindi bihugu bisa nkaho bigikurikira urumva rero natwe ibindi bihugu byinshi bizahita bitangira gukoresha iryo faranga ku buryo bworoshye ry'ikoranabuhanga bizatuma ubukungu bw'igihugu bwiyongera ndetse n'abantu ubukene bugabanuke urumva rero u rwanda rero na amerika bisanzwe bifitanye umubano biziyongera n'ubukungu bizongera ku buryo bworoshye kuba Trump yatsinze aba akaba yabaye umu- umu- umukuru w'igihugu ni iby'ingenzi cyane kuri njye na- na- numvise binshimishije Trump ni umuntu ufite ibitekerezo cyangwa se ni umuperezida ufite umutwe hagutse ntekereza ko urwego iterambere ryareyeho rya Amerika ntekereza ko rugiye kwimpuruvinga kandi nibi urumva niba Amerika ifitanye umubano n'ibindi bihugu Amerika igatera imbere ibyo bihugu nabyo bizagira improvement cyangwa se development yayo iziyongera cyane murabizi amajwi ntabwo yangana ariko nk'uko yageze amajwi ya mbere tugomba kumujya inyuma tugakurikira n'inzira ze ikindi ibikorwa dufitanye n'imikoranire agomba ku- kubifokasingaho cyane natwe akatu- akadushyigikira uko twakira intsinzi ya donald trump ntabwo twari tuyiteze cyane nk'aho ariwe byanze bikunze uzatorwa yabanje gutorerwa manda ya mbere irarangira avaho hajyaho undi muperezida twumvaga byanze bikunze kuko agiye kwiyamamaza arabanje kuva ku ntebe y'ubutegetsi byanze bikunze atari butsinde ariko wenda ku ruhande rwanjye ntabwo nabyishimiye cyane bitewe n'ukuntu n'ibigwi akenshi akunda kuvugaho n'ukuntu akunda avuga ko adakunda afurika ntabwo twabyishimiye cyane Mm.
ariko kuko yatowe nyine agomba kuyobora imikoranire ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika mu myaka iri imbere urayibona ute yego wenda ibintu bya politike ntabwo mbiziho cyane ariko byanze bikunze buriya nk'abantu babirimo nibo bazanegusiya hagati yabo bakamenya uko bazakorana ariko urumva byanze bikunze kuko atabiyumvamo cyane mbabona bizagorana bamwe mu batuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barishimira intsinzi ya donald trump watoriwe kuyobora amerika bavuganye na vedaste ngabo turi gushimira uwo perezida musha watambutse witwa Trump natwe turishimye cyane ariko inoho turi ng'imbunzi muri nyabibwe turatesetse cyane nyabibwe sidi kivu turi gusaba ngo adufashe mu burasirazuba bwa kongo turebe ko iyi ndambara yayirangiza tukazasubira iwacu muri masisi amahoro kuko hano ho turi turi guhamba b'inzara mbega turababaye cyane itsinda rya donald trump ku perezidansi ya amerika twabyakiriye neza cyane n'ibyishimo byinshi twebwe nk'abakongomani cyane cyane abatuye mu burasirazuba bwa kongo ah, intara ya sud kivu nord kivu ndetse na na zayituri aho hose ni ahantu hakomeje kuba indiri y'intambara indiri y'abakomeza gutera igihugu cyacu bagisahura imitungo bataduha amahoro n'umutekano kugira ngo twiteze imbere abo ari n'abaturanyi ari ibihugu bituranyi byacu byashyigikiwe cyane na- ni- n'amatwara y'abademokarate muri amerika aribo bariya ba biden na na kamala harris amatora yo muri amerika amaze gutambuka nibyo trump yabonye intsinzi twe nk'abakongomani twizera tudashidikanya yuko wenda ubwo trump agiyeho akaba ari umurepublike eh, ashobora wenda gufata gufatanya n'amahanga kugira ngo bashakishe umuti w'ibibazo by'intambara za kongo tuzi neza yuko ubuyobozi bwari buriho batashakaga kwisobanura neza kuba claire ku bibazo biriho ariko mfite n'ibyiringiro yuko trump ntabwo nawe yabura ibintu byo yashyira mu bikorwa bye byiza yakora mu isi akeka yuko ikibazo cya kongo ashobora kugifatira ingamba donald trump afite metrize ya politike y'isi ni ukuvuga ngo amerika ni puissance ifite imbaraga ku bindi bihugu intambara dufite uyu munsi zimaze abantu n'ibintu ndatekereza ko avec experience yiwe hari ico kinini hari kinini kizahinduka intambara ziri za israel intambara za risi na ukraine kugera aha iwacu mu bihugu by'ibiyaga bigari uku ibihugu bikomeza kugenda byurirana bitana ba mwana ndatekereza ko hari ikizahinduka twishimiye intsinzi ya donald trump kuyobora etazini ya amerika Ah, mu mpamvu nkeya tumushima ni uko donald trump ari umupatriyote akunda etazini ya amerika kandi agashyira inyungu ah, za amerika imbere ikindi ah, tumukundira ni uko ah, arwanya ibintu by'amadroge akarwanya n'ama- n'ubutinganyi ikindi ni uko ah, aheza igihugu uburenganzira bwacu k'ibi bihugu byacu by'intambara ta- arwanya akarengane ko mu bindi bihugu Ya, reka dushimire eh, intsinzi ya Trump eh, kuko isi yose yari yiteze abantu bavuga bati urugendo Amerika yatangiye ku kwiyamamaza ninde uzatsinda eh, kuba rero eh, Trump wabashe gu- gutsinda eh, guhabwa iyi ntsinzi eh, reka natwe tubashe kumushimira nk'abanyafurika by'umwihariko twe nk'abanyekongo bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira no mu nkengero zawo mu ntara kivu y'epfo bavuga ku nsinzi ya donald trump n'icyo bamutegerejeho perezida donald trump yasezeranije abo yasabaga kumutora ko azabonera igisubizo ikibazo cy'abimukira avuga ko bamunga ubukungu bwa amerika avuga ko azafunga imipaka abinjiye bagasubizwa iwabo toma kamirindi ubushakashatsi bwose bwakozwe by'umwihariko na kaminuza ya Harvard bwerekana ko ikibazo gihangayikishije abaturage kurusha ibindi kiri kuri nimero ya mbere muri aya matora ari icy'abimukira kuva agitangira kwiyamamaza Trump nawe ntiyahwemye kukigarukaho buri gihe kandi ashimangira ko ari icyago cy'ishyano cyugarije leta zunze ubumwe za amerika
barimo batwohereza imfungwa abicanyi abacuruzi b'ibiyobyabwenge abarwayi bo mu mutwe abaterabwoba ababi cyane kurusha abandi ba buri gihugu barimo baraza mu gihugu cyacu ubu baraturuka muri kongo yemeni somaliya siriya hose ku isi barimo baraza barimo barahindura igihugu barimo barakiroha mu nyanja barimo baradusenyera igihugu cyacu
dusubiye inyuma gato icyumweru kimwe gusa akimara gufata ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida trump yaciye iteka rikumira abimukira n'impunzi bakomoka mu bihugu birindwi birimo bitanu by'abayisilamu abaca kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cy'amezi atatu yavugaga ko adashaka abaterabwoba b'intagondwa kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ibi bihugu ni irani libiya somaliya siriya na yemen byiganjemo abaturage b'abayisilamu na koreya ya ruguru na venezuela Chad nayo yiganjemo abaturage b'abayisilamu yari kuri uru rutonde nyuma guverinoma ya perezida Trump iza kuyikuraho kubera ko nk'uko yabisobanuye Chad yemeye gusangira nayo amakuru yo mu rwego rw'umutekano perezida Trump avuga ko igihugu cy'abaturanyi cya Mexique cyabaye umuhora n'icyambu by'inzige z'abimukira yiyamamaje asobanura ko azagifatira ingamba abinyujije ku mukuru wacyo mushya umutegarugori claudia sheinbaum watangiye imirimo ye mu kwa cumi gushize
guhera ku munsi wa mbere cyangwa se vuba kare bishoboka nzamubwira ko nibatabihagarika ibi bitero by'abicanyi n'ibiyobyabwenge kwinjira mu gihugu cyacu nzamubakubitaho ako kanya imisoro n'amahoro bingana na makumyabiri na gatanu ku ijana ku bicuruzwa byose bohereza muri leta zunze ubumwe za amerika
uretse ibyo perezida trump avuga ko azirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni muri iyi myaka ine agiye gutegeka naho umunsi wa mbere avuga ni itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gutaha ubwo azarahirira manda ya kabiri iya mbere yayitegetse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abaye perezida wa kabiri mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika watsinzwe amatora ari ku butegetsi nyuma ya manda imwe y'uwamusimbuye arongera aratsinda abugarukaho uwa mbere byabayeho ni perezida wa makumyabiri na kabiri n'uwa makumyabiri na kane Grover Cleveland kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'icyenda manda ya mbere no kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo icyenda na gatatu kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo icyenda na karindwi perezida Trump abaye rero uwa mirongo ine na gatanu n'uwa mirongo ine na karindwi urakoze tuma kamirindi umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso witabye imana ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi gushize kwa cumi arashyingurwa kuri iki gicamunsi i Paris mu Bufaransa yatabarutse azize indwara y'umutima ari mu Rwanda aho yari yagiye kwizihiriza isabukuru y'imyaka mirongo irindwi Jean Marie Vianney Higiro wayoboye ikigo cy'u Rwanda cy'itangazamakuru Orinfo haragaruka ku bigwi bya Martin Mateso Mateso yari umunyamakuru w'umwuga kandi w'intangarugero abandi banyamakuru n'abamuzi bose bakundaga ku buryo umunsi wo kumushyingura twavuga ko ari ukwishimira ubuzima yagize ndavuga sereburasiyo ubuzima yagize kandi n'akazi yakoze mu rwanda no mu mahanga njye namumenye imyaka myinshi mbona ari umukozi mwiza umukozi ukunda akazi ke ukunda n'igihugu cye ubana neza n'abandi banyamakuru bakorana uza ku kazi ubona yishimye kandi yubaha n'abantu ubwo rero ngewe ndumva umunsi wo kumuherekeza ari umunsi twavuga ko mu gifaransa ari sereburasiyo y'ubuzima bwa marite mateso ni ukuvuga gushima ibikorwa yasize mu rwanda n'ahandi yari abaye aho ngaho mu bufaransa
niba nkumva neza uyu munsi urasezera ku muntu wamenye umuntu wategetse umuntu wayoboye umuntu wabanye nawe ukamubona ari umunyamakuru mu bihe bikomeye by'itangazamakuru mu rwanda martin mateso watabarutse uyu munsi duherekeza dusezeraho wowe nka jean marie vianney higiro umusezeraho n'iki kintu usigaranye gikomeye kuri uwo munyamakuru uvuga ko ari intangarugero icyo nsigaranye gikomeye ni uko asize yubatse izina mu mateka y'itangazamakuru ryo mu rwanda mateso yakoze kuri radiyo rwanda igihe kirekire mu makuru y'ururimi rw'igifaransa igihe televiziyo yatangiraga mateso ndi mu bahitagamo abantu bajya gukora bajya kwiga ibya televiziyo icyo gihe mateso ntabwo nta nubwo twagomba kumukoresha ikizamini kuko twari dusanzwe tumuzi tuzi ubushobozi bwe tuzi imikorere ye ku buryo twahereye ko tumuhitamo kugira ngo nyine abere intangarugero abakozi bashya bo kuri televiziyo y'u rwanda ubwo rero icyo tumwibukiraho ni iryo zina yubatse ryo kuba umunyamwuga w'intangarugero kuri televiziyo kuri radiyo rwanda no kuri televiziyo y'u rwanda mateso yari umunyamakuru w'umunyamwuga ntabwo mu bihe bigoye twanyuzemo usubiye no mu biganiro ntuza byakozwe icyo gihe ntabwo mateso yigeze avuga ngo arakora ibiganiro birengera umunyapolitiki uyu n'uyu cyangwa se ishyaka riniri yakoraga kinyamwuga umuntu w'umunyamakuru w'umunyamwuga ntabwo ntabwo yigira umuntu w'umurwanashyaka ugerageza gushyigikira ibitekerezo by'ishyaka atangaza inkuru nyine nk'uko ibintu yabibonye kugira ngo n'abandi baturage bamwumva bashobore kwihitiramo ubwo rero niko muzi ngewe jean marie vianney higiro wayoboye ikigo cy'u rwanda cy'itangazamakuru oremfo hasezera ku munyamakuru martin mateso ni hano dusoreje amakuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi nyir'umuringa yaje utega ukuboko umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana